teksas godina ameerikaa keessa tokko jechuun dhiyootaan akka jajjaba keessa jira bokkaan guyyaa afurii caalu walxaanseetiin roobe fula tokko tokkotti bisaan hagojja namaa gahatiyyu lafaan guuteetiin namni kumi hedduu baqate bisaan kun manneen kuma hedduu rufa caane maatii hedduutu wal barbaadu jirallee tana keessatti waan akka malee nu gammachiisaa jechuun dubbata gargaarsa uummatee wal qarqaarellee jedha tan irratti jaalanneen nama balaa tanirra hafe yookaan ammoo tana keessi dabre dubbifte magarumsiisan deebisa.
balaa jiraattonni umrii keenya guutuu arginee hin beeknu jedhan kana kan ilaaleen naannoo magaalaa hiustan kanneen dubbise keessaa tokko obbo habtaamu amanuuti haala mul'atuu fi kan sabaa himaarraa dhagahan naa ibsanii jiran.
namoonni baay'ee gaddisiisu bakka himmaan qabachuu hin dandeessu maaliif mana miliyoona tokkoof maalfaa baasu jedhamee namoonni naannoo sooressaa jedhamee baay'ee jaallatamullee waan tokko nafne inuma liqimfame.
Namoota maal gochaa jiru?
Amma danda'ame gargaaraa jiru. Akka hubannoo kootiitti bakka humna namaatii oliidha. Humna abbootii taa'isaatii oliidha. Maaliif namoota baay'eedha balaan kan irra gahe. Daalaatii dhufanii bidiruu namootuma gargaaruudhaaf jedhanii bitan as dhufanii namoonni akkaataa isaan itti nama gargaaran baay'eedha. Humna namoota gargaarsa kennanii oliidha balaan namoota irra gahe. Riizarvaayirii gaafa gadhiisanii inni hin guute bakka inni immoo guute. Baay'ee balaa cimaadha inni geessisu. Bishaan kuufameedha. Bishaan kuufame jechuun lafa baay'ee gadi qotaniitu bishaanni hin kuufamaati.
Duriyyuu moo?
Ee gara gaalonni kuma meeqaa fa'idha gaammanni gaafa bishaan guutuu inni guutaa garmalee gaafa guutuu naannoo sana liqimsa bakka. Kaleessas eengaddas gadhiisaniiru maaliif gadhiisanis gadhiisuu baatanis bishaanichi guutee nama fixoonsaan oolu.
Teessumni magaalaa Hiwustan naannoon suni lafa walqixxaataa jedhu dhugumaa?
Eeyyee dirreedha dirree dirree dirree kubbaa miilaa beekamni akka kanaatti bakka. Lolaa yoo guutee dhufe bakka inni dhufee argu malee gara inni itti deemu argan erga naannoo sana guutee booda. Bishaanni gaafa yaa'ummaa dhaasaa argitee filaa gara natti yaa'etamti inni garuu hin jiru maaliif lafti isaa ol ka'aa miti dirreedha.
Amma fakkeenyaaf egaa lafti wal qixxaataa taanaan bishaanichumtu garatti deemuu hin qabu jechuudha.
Amma tokko hin deema ispiidii hin qabu. Deemee dhumuudhaaf immoo torban tokko olfaa fudhachuu danda'an.
Namoonni amma mana keessaa ba'uu hin danda'anii warra baasan immoo garamitti geessaa jiru.
Mana keessaa hin bahinaa kan jedhanii fi tokkoffaa konkolaataadhaan bahu konkolaataadhaan gaafa ba'an bishaan eessaa akka dhufu hin beekamu fudhatee soqamu. Namoota immoo bakki isaan itti kuusaa jiranii fakkeenyaaf Joorji Biraawun konvenshin seenteran jedhamu jira. Achitti gara namoota kuma kudhaniidha kaleessaan keessumsiisan. Iddoo tokko immoo Tooyootaa seenteran jedhamu jira. Achi. Nama gara kuma lama oliidha fakkaataan fudhatan. Iddoo akkas akkas akkasiittitu namoota fuudhamee keessumsiisaa jiru.
Rakkinni guddaadha jedhamee amma iddoo sanarraa haasa'amu maayin?
Kana booda namoota kana haala isaanitti deebi'anii mana isaaniitti dhaabbaman yookaan deebi'anii sarvaayiv godhanidha. Akkan taa'ee ilaalutti namni tokko mana isaa qabeenya isaa irraa amma kana buqqa'ee deebi'ee isaaniin dhaabuun akkamiin jedhu kaleessumayyuu galgala kaawuntii. Haaris kaawuntiin jedhamu jira. Achitti itti gaafatamaan ta'e dubbachaa jira. Amma baay'een nu yaaddeessaa jiru akkamitti namoonni kun deebi'anii akka ijaaraman yookaan akka mana isaaniitti akkamittiin akka isaan deebi'anii jireenya isaanii isa duriitti akka deebi'anidha. Baay'ee nu yaaddeessuu jedhaa turan.
Maaliif manni isaanii qabeenyi isaanii hundumtuu bishaan ni nyaateera.
Eeyyee eeyyee.
Ibsaan hin jiru jedhamaa maal quba qabda?
Bakka balaan sun ga'e sirriidha. Baduu danda'a. Bakka ibsaan sanaa kan baduurra bahee maal ta'eera manoonni utuu ibsaan aamin lolaan liqimsee gubataniif maaliif bishaanii fi elektiriikiin gaafa wal argatu abidda uumuu danda'u bakka waayiriin isaa tarii banaa ta'ee jirutti innaa haala kanaan gubataniiru. Ibsaan iddootti bade jiraachuu danda'a sirriidha. Qilleensis bakki rukutee muki jigee pooliin elektiriikii jigee ibsaa dhaban jiru.
Balaan kun iddoo hin ka'a jedhamerraa fuula deeffatee miidhaa dhaqqabsiiseera. Fira lafa fagootu yaadda'aa jedhanii maqaan isaanii akka hin ibsamne namni gaafatan tokko haala tuun eegamin isaan mudateerraa ka'anii akkas jechuun naa ibsan.
Riichmoondii jedhamti. Riichmoondiin kun Hiwustaniin wajjin walitti qabamtee jirti. Hiwustaniin aktuwaalii balaan hariikeenii rukutama jedhamee eegamaan turre. Qilleensiin hariikeenii kun kan inni rukute. Jimaata galgala naanna'aa korpas kiristiis inni maayilii dhibba tokko torbaatamii shan nurraa fagaata. Bokkaansaa garuu nurratti bu'uu jalqabee ture xiqqoodha bokkaansaa yawuu sana gaafa jimaataati kun kan inni ta'e. achi bu'ee achi rakkisaa ture nu birra immoo bokkaan isaa kun xinnootu nu rakkisaa ture amma kana waan sodaachisus miti.
Obomboleetti qaba ture.
Hin qabu nu biratti. Roobuma duwwaadha. Hin caame gaafa qidaame. Gaafa inni caamuun anis kophaa koon ture yaate mana kan koo hojii galteetti halkanachi bultee hojiidhaan hin baay'inaa jedhanii achi turte kophaa koo ta'ee taniin gwaaddanyoota koon koo kanatiyyuu firoonni isaanii biyyaa dhufanii tuun hin gaafatiin tureera. Manaa bahee taniin mana isaanii deemee xinnoon nurraa fagaataa jalaattaasaa ture nan deebi'a jedhee tan yawuun ka'u lolaan karaa cufeera. Mana keessa turre manichi turuu ture gati kanaa roobuu isaa iyyuu hin beeknu turre.
Tole.
Ani dhiyeenya kana xinnoo sarjarii ta'ee gaawaa nan fudhadhan ture gaawaa harka kan kooti qabeen jiru.
Silaa liqimsitan.
Inni liqimsadhu narkan jiru maan qabu. Fudhachuuti immoo narra jira ture. Akka kanaatu jennu halkan tokko bullee amma gaafa guyyaa lammataa yommuun ilaalu roobuunis lolaanis ittuma dabalaa ittuma dabalaa ittuma dabalaa dhufe.
Isin qorichatuun fudhatin halkan tokko bultanii.
Halkan tokko bulee gara guyyaa lammaffaan deemaa jira malee manuma keessa teenye. Ammuun ilaalu sodaachuun jalqabe gara lubbuu kootitti hin deema wanti kun jedhe. Warra imerjensii kana naayin waan waan kan jedhamu sirii waan waan kan jedhamu kana qaxaqaxaatuma oollee bilbilee akka na fuudhanuuf. Kan na caalaa rakkatee jirutu iddoo hundumallee jira. Jarrisi silkiin isaanii masmariin isaanii hundumtu cufameera rakkoo ta'e baay'isee. Ana booddee namicha faranjii tokko rakkina kan koo kana sitti himne inni hakiimiidha. Garuu qoricha qabatee hin jiru. Qoyyaame waan ta'uu hin danda'u na ilaalaa jedhee gara biraa maal gochuun narra jiraatu hin jedhu achi keessa bahuudhaaf gara sa'aatii lamaa turre. Amma booddee heelikooptarii naa waamee imerjensii heelikooptariin dhuftee nurraa dodododododo jetti. Maal jennaan aan hin barreeyyuudha imerjensiidhaaf dhufan jedhanii funyoo. helikoptara irraa gadi buusanii sirra na baasanii na fuudhanii deeman.
Maaliin ol sin baasan?
Funyoodhaa fi baaskeetiin immoo jirti baaskeetii sana keessa na kaa'anii na isaan na harkisanii deeman.
Waan akka guuboo.
Eeyyee eeyyee.
Isa keessa sin kaa'anii funyoodhaan ol sin harkisanii?
Eeyyee.
Sana booda helikoptarri sin fuutee deemte.
Helikoptariin na fuutee deemteetiyyuu ani. hospitaala na geessuun jedhee tanii yaalee ture garuu fuudhanii shaltareetti na naqan.
Lafa namaa itti guuraa jiran kanaa jechuudha.
Exactly achi na galchanii achi galee tan jedhamu adaraa ani qoricha argachuun irra jira rakkachaan jira jedhee tan jarri immoo kan dhukkubsataan badaatu jira kan na caalaa dhukkubsatan. Anumaan jedhuun ture. Akka jarri ilaalanitti. Utuma jedhanoo achi halkan tokko na bulchanii. gaafa guyyaa lammataa xinnoo dhukkubi kan koo kun mul'isuu jalqabe milikkita tokko tokko.
Egaa amma mana kiimis hin geessuuf rakkina maaltu ture karaadha.
Lakki namni rakkate ana fuuldura kan jiru rakkinni isaa cimaa kan ta'e meeqaaf meeqa. Ambulaansiin kun immoo amma kana hundumaatiin ga'ee hin danda'u. Akka kan kootee humna itti dabalanii namni gara biraan immoo gargaarsan argatu.
Namni inni caalaatti miidhame jettan gaa balaa kanaan jechuu keessan miti?
Balaa kanaan ee hundumtuu akkuma kan kooti qabamee dhufeera iddoo iddoodha. Jaarsoliin jiru, ijoollee shifoon jiru, gatii kanaatiif hundumti isaanii namni badaan hirkatee gatii jiruudhaa fi kan koo toora toora kaa'anii gara boodaatti na godhani. Rakkinni kan koo amma sana miti yommuu sana. Booddee garuu natti natti jabaachaa turraan ambulaansii makiinaadhaan fuudhanii hospitaala na geessani.
Hospitaala ambulaansiin yeroo dhaqan magaalli lolaa bishaaniin guutamaa miti hin rakkifne.
Guutamaadhaan hospitaalli naannaadhuma nuyi turre sana jira ture hospitaalli. Halkan tokko achi na bulchanii qoricha yaakoo naa kennanii. An deebi'ee nagaan ta'ee rakkina hin qabuun ture.
Isin garuu gaafa jalqaba nama biyyaa dhufe dubbisuu manaa baatan galgala manumatti deebi'een qorichicha fudhadha abdiima jedhuun dhiiftanii deemtan jechuu.
maala mana kootti hin deebi'a jedhee hin bahe manaa bahe bara. Qoricha qabadhee hin deemne nan bulas hin jenne nagaadhuma ture hundumtuu amma sana gidduutti bokkaan hin rooba jedhame yoo roobes immoo karaan hin lolaa jedhee hin eegamne. Garuu wanti gadi bu'aa ture sun roobichi suni waanuma samaa hin cabe fakkaata malee bokkaa isa nagaayyuu miti bara.
Iddoo inni duraan sin geessan sanattoo maal argaa turtan lafa yeroodhaaf nama tursan sanatti.
Inni kan sheltarii gara biraadha inni yahuu sana gara kuma meeqa taaneerra. Ijoollee hojii nama gurguddaa nama dhukkubsataa nama dhukkubsanne nama nagaa immoo kan mana isaa keessaa bahee manni isaa lolaa keessa galee taa'uu hin dandeenye akka jedhanuun maatii isaaniitti wajjin kan dhufan nama hedduudha.
Maal nyaatu?
Warri imerjensii fiimaa warri jedhaman kun warri reed kiroosiin nyaati guutee ture rakkinni hin jiru ture.
Maalirra rafu?
Siree qopheessan oolan siree irra iyyuu hin rafne haaree gatiin ture wombarri irra hin taa'e malee.
Maaliif aartan?
Maaliifin kan mana kootii ba'ee jedhee takka.
Isin amma kana keessa yeroo dabartan warri manaa keessan immoo lafa jirtan beeku?
Beektu galgala sana isheen silkiin kan koos duraa qitee silkii isin qabnu nan bilbilaa fi nan bilbilaa fi isheen hin kaastu isheen immoo waan hin mana jirutti fakkaate malee waan akkana waan natti gahe itti hin fakkaanne hojii turaa jedhaniiruun jaraane guyyaa sadii gargar cinnee.
Hospitaala sana guyyaa meeqa bultan?
Halkan tokkittiidha.
Sana booda eessa dhaqxan?
Ganama nan ka'ee amma immoo kan rakkisaa jiru waa'ee qe'ee kan kooti akkamittiin mana kan koo gaa jedhee saniin mucanna qabuu immoo jalqabe. Ilaallaan gaamma xinnoo karaan hospitaalaa gara mana kan kooti geessu kun bokkaan isaas xinnoo gadi bu'eera lolaan isaas gadi bu'eera namoonni immoo harumaallee naa bilbilaa jiru. An dhufeensi fuudha an dhufeensi fuudha an dhufeensi fuudha kan jedhu namni badhaatiif nagaa ture maa akkamitti dhufuu dandeessu adiraa of rakkina keessa of hin galchina. anaa jettanii an mana yaalaan jira uumaan jedhu jedheetan namoota kadhadhaan jira hin dhufinaa jedha namni sadii al tokko akka isaan itti dhufan hin beekuan dhufanii hospitaalaa na fuudhanii karaa meeqaan inni caccabsaniituma mana kootti na geessani yoo mana dhufu manni kan koo nagaa na eege kan xinnoo na yaachisee ture televizyiiniidhaan raadiyoodhaan kan yommuun dhaggeeffadhu manni kan koo warra lolaan itti gala jedhame keessaa kan ekspektidii ta'ee ture warri manaa kan kootii dhuftee mana keessaa na eegaa jirti. Dhufee mana kootii maatii kootii wajjin wal argee galataa waaqaatii amma nagaadhaan. Guyyaa lamaaf. Roobicha isa xinnoo immoo miti isa dhugaa ta'uudhaaf yaani roobicha akkana argee hin beeku. Amma kan isaanitti jiran namoota lolaan sun qaqqabe keessaa baasuudha malee nama du'eef hin duune barbaaduudha hin jalqabamne hin beeknu amma inni ta'u.
Tole lubbuun hafuuf carroomuu keessaniif gammaddaniin jedha yeroo keessan fudhattanii na dubbisuu keessaniif immoo maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis.
Magaalaan Hiwusten obomboleetti jandoo roobaa makateetti bu'e ka seenaa keessatti isaamaa ta'erraa arra xiqqoo hara galfattee jirti. obomboleettiin jandoo makate sun amma gara biyya ollaa sanaa luuziyaanaatti ce'uusaatu dubbatama garuu roobni dhaabate jechuun rakkoon balaa sanaa dhumate akka hin ta'in dubbatanii jiru bulchaan magaalaa Hiwusten silvester terner.
By Thursday, um, uh, we are clear for two to three days, assuming, assuming things remain.
Kamisaa guyyoota lamaaf sadiif waan qulqullaa'ee nurraa deemu fakkaata wanni jiru akkanatti itti fufa jennee tilmaamaa jirra. Kun oduu gaariidha garuu roobni gamaa gamanaan gaalonni miliyoona tokko ta'u gad buusee nurra buufate kun bishaan kun eessatti yaa'a kuusaalee farooleen naannawa keenyaa jiran guutummaatti guutanii akka isaan lolaa jiran quba qabaachaa jirra kanaaf samiin keenya roobarraa qulqullaa'e jechuun rakkoon martinuu xumurame jechuu miti jechuudhaan dubbatan tarnar yeroo lolaan hammaate kanatti humnoonni baraarsaa hedduun gara sanatti bobba'anii jiran ogeeyyiin kumaan lakkaawamaniif kanneen fedhii ofiitiin bobba'an namoota balaa sana keessa jiran baraaruudhaaf tattaafataa jiran namoonni kuma hedduutti lakkaawaman waldaa kiristaanaa guddaa magaalaa hiiyusten keessa jiru keessa daatanii jiru jedhamee jira.